iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri uyu mwanya kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari shandarake yafatanije na nadia taha uri bwakire telefone zanyu turabasuhuje mwese kandi tubaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti z'ijwi ry'amerika mumaze kubimenyera ko mu kiganiro muri isanga cyo kuwa kabiri hari umwihariko w'abagore uyu munsi rero nagira ngo ikibazo ibibazo by'abagore duse nk'ababihindukiza mu bundi buryo kubera icyifuzo cya bamwe muri mwe ndizera ko mubyibuka kuko twagiye tuganira ku rugomo rukorerwa igitsina gore bamwe mwagiye mutugaragariza cyangwa se mwumvikanisha ko abagore abagabo nabo abagore nabo batari ba miseke igoroye muvuga muti nyamara burya n'umugabo arahohoterwa twarabumvise rero ndetse nanjye ubwanjye nabemereye ko tuzashaka umwanya icyo kibazo tukakiganiraho ni kenshi mwifuje ko tuvuga ko no kuri urwo rugomo nyine rukorerwa abagabo hari abagaragaje ko abagabo basa n'ababindikiranwa amarira agatemba ajya mu nda bagaragaje rero ko mufite inyota yo gucoca icyo kibazo uwo mwanya wanyu sinshidikanya ko mutaza kuwukoresha neza mukavuga nyine kuri urwo rugomo rukorerwa abagabo bikaba bishobora kuba bumwe mu buryo bwo gushakira umuti icyo gisubizo umuti kandi yenda urambye muze rero duze guhuza ibitekerezo radiyo yanyu ntiyirengagije icyifuzo cyanyu tubafite ku mutima nk'uko namwe mudahwema kutugaragariza ko mudushyigikiye mu kazi dukora uyu munsi ndagira ngo tugaruke rero kuri iki kibazo kuko namaze kubona ko abagabo bahohoterwa hari amakuru twagiye tubona ko abagabo bahohoterwa ariko bikaba bitavugwa kubera impamvu nyinshi namwe muza kutubwira mu mwanya ubwo tuza gusangira inama n'ibitekerezo sinshidikanya kandi ko muzi ko abagabo bakorerwa urugomo mu ngo zabo cyangwa se mukaba mubizi aho mukora n'aho muba ubu rero mufite umwanya wo kuganira kuri iki kibazo kuko mu rugomo birakwiye ko uru rugomo birakwiye ko tururwanyiriza hamwe icyarimwe nzi neza kandi ko muzi ibyo bagenzi banyu bakorerwa n'ubwo abagabo bakunze kubihishira cyakora hari abatangiye kubyamaganira kure babivugira ahagaragara twizere ko iki kibazo kizabonerwa umuti mukomeze rero muduhe nomero zanyu abaziduhaye mwakoze cyane mwanaziduhaye muri benshi ariko abataraziduha namwe mwifuza kugira icyo muvuga namwe turabategereje reka noneho ubwo turebe uko twakwakira umutumirwa wacu ndaza kubasaba kuvuga mu magambo makeya mu byo muri bugende mutanga nk'ibitekerezo cyangwa se ibibazo mwifuza kubaza umutumirwa tudatinze umutumirwa wacu ni umwe mu bantu bahagurukiye kwamagana urugomo rukorerwa abandi bagabo mbabarire telefoni ye igomba kuba ariyo irimo gukora urusaku mu kanya twari tumubuze ariko ni bwana bonifasi nduwimana ahagarariye ishyirahamwe ryitwa abagabo mu gahinda ni ishyirahamwe rifite icyicaro muri komine ya kayanza amajyaruguru y'uburundi rimaze rero imyaka igera nko muri ibiri cyangwa irenga rishinzwe rikaharanira uburenganzira bw'abagabo no kurwanya ihohoterwa bakorerwa mu ngo zabo bwana bonifasi muranyumva
yego ndakumva cyane yewe urakoze cyane kuba uri kumwe natwe muri uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire kuri iki kibazo cy'abagabo bahura n'ingorane mu ngo zabo Eh, ubushize twigeze kuganira ariko hari abatugaragarije ko bifuza kugira eh, ibindi bitekerezo bungurana kuri iki kibazo Eh, m- muri make ikibazo cy'abagabo bafite eh, bahura n'ibibazo mu ngo zabo giteye gute mutubwiye muri makeya ariko niba hari n'icyo mwifuza kongeraho mu byo nari mvuze nari mbavuze muri makeya mwabanza mukivuga hanyuma mukatubwira uko ikibazo gihagaze muri rusange
yego nibyo nitwa boniface nduwimana nkaba mba mu ntara ya kayanza nkaba ndi umwe mu bahagurukiye ikibazo cy'amabi akorerwa abagabo nkaba nashinze ishyirahamwe ryitwa abagabo mu gahinda mu rurimi rw'ikinyamazuru ni ome ande presse nkaba na- eh, nashinze iri shyirahamwe inyuma nanjye y'uko nakorewe ayo mabi hanyuma nkaraba ukuntu agenda ariyongera n'ukuntu agenda arakorerwa abantu benshi nkaraba n'ingaruka ayo mabi azana mu miryango haba ku bana haba ku iterambere ndetse no ku buzima bw'uyakorewe ndaba ukuntu eh, agera igihe agacika nk'umusazi iyo ari mu gahinda gakabije mbona ni ibintu byo guhagurukira tukavira hasi rimwe kuko n'iyo ayo mabi yabaye umugabo ntiyigera afatwa nk'uwakorewe amabi kuko niwe muntu yama afatwa nk'umuntu w'umunyenkomezi niwe muntu yama afatwa ahubwo nk'uko umenga niwe akorera amabi umukenyezi bigatuma n'iyo atabaje adatabagwa bigatuma kandi n'iyo eh, akorewe ayo mabi agatabaza kenshi na kenshi ahubwo ashobora no kurengana kandi yatabaje hanyuma eh, twashinze iri shyirahamwe kugira ngo turwanye aya mabi twongere dutabarize n'abashikirwa n'aya mabi haba mu kubafasha haba mu kubatabariza mu bijyanye n'ubuvuzi kuko hari abayakorerwa bagakomeretswa mu bijyanye n'ubutungane kuko hari ababi- ababa bifuza kwitura ubutungane ntibabone aho bajya ndetse no kubatabariza mu ntwaro iyo bigishoboka kw'abo bantu bumvirizwa maze bagahanurwa kugira umubano wongere ube mwiza Eh, nkubajije gatoya abo mutabariza uravuga uti hari abakorerwa amabi bakabura n'uwo bitura cyangwa se aho bajya kwitura gutanga ikibazo cyabo abo mufasha ah, ni abari muri iryo shyirahamwe gusa cyangwa aho mwumvise ikibazo muratabara
oya ntidufasha abari mu ishyirahamwe gusa aho twumvise ikibazo hose turatabara na cyane cyane iyo ari udutabaje cyangwa iyo hari uwumutabarije duhita dutabara byaba ngombwa tukamuba hafi hari benshi baba bakorewe amabi afatiye ku rukoba abo bisabwa ko tubanza tukabavuza hari ababa bakorewe amabi y'ituntu twabo tu- bisaba ko tubanza tukabumviriza ku buryo b- bashobora kugera ku rugero eh, rwo kwisigura mu bisanzwe dufasha uwo ari we wese adutabaye
Ye, iki kiganiro rero nk'uko nabivuze dutangira ni ikiganiro eh, cyasabwe n'abakunzi b'ijwi rya amerika kandi banatwandikiye ari benshi bifuza kugira icyo bavuga reka duhite tujya ku murongo wa telefone twakire bosco nyandwi uranyumva
genda kumva Ngiye ikaze ku ijwi ry'Amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo murakoze ngewe n'inyunganizi nari mfite kuri Yego.
umuntu mwatumiye Mhm,
ariko cyane cyane nk'ino mu rwanda kenshi na kenshi usanga abantu bakorerwa ihohoterwa yari abagabo ntabwo ubuyobozi bukunda kubishyiramo imbaraga mhm.
nkaba nibaza icyo yumva yatwerera nko ku banyarwanda ntibishoboka ari i burundi Mm,
kugira ngo bagire ikintu bakoze kuko akenshi na kenshi mujya mwumva eh, muri ibi bihugu byacu ngo abantu bicanye umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore ariko ugasanga mu ntonganya zabo za mbere zabanje kenshi na kenshi abantu bitaga ku mugore ariko n'abagabo bafite ibibazo bikomeye cyane mhm.
Ni ni iki yumva yatwerera cyangwa yafasha kugira ngo n'ibi bihugu bindi baturanye n'u Burundi bibe byaba- byaba participant muri iyo organization yabo ifasha abagabo murakoze
urakoze cyane uravuga ko na- n'aho ugenda cyangwa se aho uherereye ugenda ubona ko abagabo bahohoterwa Ehm, reka du- oya nanjye ubwanjye byambayeho ni uko ubwo atari ngombwa kubivuga kuri radiyo yego ntabwo ari ngombwa Mm, ariko nanjye byambayeho kandi ugasanga abantu rimwe na rimwe ntibakumva Mhm. Ye, ya- bonifasi yabivuze nawe ati abagabo barahohoterwa ariko ntawubumva Eh, reka aku- agire icyo yakubwira inama yaguha kugi- kugira ngo nawe yenda cyangwa n'abandi bafite icyo kibazo babashe kuba ba- bagishakira umuti Ah, Murak- murakoze cyane urakoze nawe bonifasi bonifasi uranyumva
ndakumva Eh, uyu muvandimwe mwamubwira uko ya icyo yakora cyangwa uko yakwifata ukurikije ikibazo yakubajije
byagiye biracikanywe bimwe sinabyumvise neza Mhm.
bishobotse yo- yonsubiriramo kuko eh, byari byacitse bosco ngo musubiriremo muri makeya ikibazo cyawe
navugaga nti iwe bo bagize bagize igikorwa gikomeye mu Burundi dushima cyo gushyiraho iryo shyirahamwe ri- ri- ri- rifasha abagabo ndavuga nti we nk'umushakashatsi n'iki yatwerera kugira ngo n'ibihugu baturanye cyane cyane nk'u Rwanda izo organization nk'izo ngizo bakoze zi- zi- zifasha abagabo naho zivuke kuko hano kenshi na kenshi abagabo hari igihe bahohoterwa cyangwa bakagirana ibibazo n'ingo ariko ugasanga nta muntu wo kubavugira uhari banarega bikaba nko kuvu- bikaba nko gusetsa imikani ko babyita mu kinyarwanda bakaguseka ba- bakakubona nk'umuntu utari seriye ni iki yafasha kugira ngo nabo wenda yumvishe ubutegetsi bw'ino kugira ngo n'abagabo bumve ko bahohoterwa
Ye, bonifasi
ego ikibazo nacyumvise ikibazo eh, ashikirije ni cyiza cyane kuko eh, kiretse yuko hano iwacu mu burundi twafashe iya mbere kugira ngo turwanye ayo mabi kuko tubona ariko arazana ingaruka nyinshi no mu bihugu bibanyi hari benshi badutelefona bakatubwira ati mbega mwodufasha gute ati kugira amaleta yacu yumve yuko ihohoterwa ati rihari ati kandi abagabo ati bageramiwe mu bisanzwe amaleta yose arigenga kandi amaleta yose afata ingingo uko eh, leta ziba zabitunganije ariko ikibazo dufite natwe ni icy'uburyo kugira ngo dushobore gushyikira eh, abantu benshi mu bagize ayo maleta kugira ngo eh, bashobore kutwemerera kugira abo tuvugana bashobora gutanguza icyo gikorwa kugira ngo byorohe eh, abahamagara ngo tubatabarize eh, bahamagare mu gihugu cyabo bafise ababatabariza rero ni ishyaka ry'umwe umwe wese mu bavuka muri ibyo bihugu kugira ngo bashobore kujya hamwe bagire eh, baje hamwe ba- basabe yuko bifuza ko gushyira ayo mabi ahabona kuko ni ngombwa yuko haboneka gusaba uruhushya kugira bashobore eh, gukora igihugu kibibemerera ni ukuvuga guverinoma zabo zibazi zibemera rero bisaba bisaba ko berekana akababaro kabo bagashika muri guverinoma iyo tuba twari dufise uburyo bushobora eh, kudufasha gushika aho tuza kubisigurira amaleta tukabereka ingaruka biriko birazana aho biri hose kumbure byobaye byiza kuko bobemereye vuba bakanagira ico babafasha mu gushinga ayo mashirahamwe
bosco wabyumvise ba- ni uruhare rwa buri wese kuba abagabo bashinga nk'iryo bakwishyira hamwe kugira ngo bashinge ishyirahamwe nk'iryo ngiryo ry'abagabo mu gahinda rikorera mu burundi
Mm, ubwo tu- ni ni ukubiharanira byo byo ni ukubiharanira ariko ntabwo byoroshye Mhm.
ubwo hari ngira ngo umuntu azabaza uko bigenda nubwo atari njye wenda hari n'abandi n'itari njye wenda bishingiyeho ariko hari n'abandi nibaza ko bizagenda biza uko bigenda biba byinshi
kuko ah, ni uko baba batabivugira aha- ahabona ngo umuntu amenye uwo ufite icyo kibazo yenda bihu- bihurize hamwe hanyuma babashe kugishakira umuti bakoze iryo shyirahamwe bishobora kuba byafasha nk'uko boniface abivuga
yego yego ikindi ndibaza ko mu rwanda hari irindi shyirahamwe ryitwa rwamureke naryo ndibaza ko mubegereye bashobora kubarangira uburyo mushobora kwi- kwi- gutangira yenda irindi shyirahamwe cyangwa se mugakorera muri uwo muryango kugira ngo mushake umuti w'ibyo bibazo yego yego Mm, urakoze cyane twakire eh, jean hakizimana uranyumva alo wi yego Mm, urahagana hehe
ndi mu ntara ya cibitoke mu Yego.
burundi yego yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, ni igitekerezo nagombe nshikirize kuri ibi byariko biravugwa yego
Eh, mu mu bisanzwe iki kintu kirahari cyane agateka k'abagabo hari igihe bishika kaga- kagahonyangwa Eh, Jya kure- kenshi hari jya igihe kure bishika y'abo ugasanga- bana. Igi- igira kure yabo igira kure y'abo bana ndumva bavuga bigatuma bakuvugiramo
yego nabavuye imbere yego
nariko ndavuga rero nti Mm,
hari igihe bishika umugabo by'ukuri agahohoterwa nk'akarorero nagombe ntange hari igihe bishika umugore ugasanga by'ukuri eh, aragiye mu ngeso zitari nziza mbere rimwe rimwe agata n'umugabo bahora babana bashingiwe akaja ku wundi mugabo Eh, aho rero hariho benshi badashima kubishira ahabona kuko biramaramage nk'iyo umugabo wumvise ngo umugore wiwe yamutaye yagiye ku wundi mug- ku wundi mugabo abenshi ntibashima kubivuga abandi nabo ugasanga by'ukuri abaga- abagore ni abantu bakunda kunywa bakaboregwa bakaja mu bubare bagataha baborewe umugabo wabo umugabo wiwe muhira umugore agataha agahita ashwanira umugabo ariko kenshi abagabo ntibabivuga kuko bacavuga ati niyo nabivuga bazoca ba- bantwenga bazovuga ko ata jambo mfise yego aha. reka nsabe n'abadamu badukurikiye muri uyu mwanya cyangwa se abakobwa nabo baze banyunganire Mm, rwose nyabona mwinsiga mu kibuga njyenyine nimuze namwe mudufashe gusobanukirwa ikibazo cy'abadamu bahohotera abagabo icyaba- ni- tumenye n'icyaba kibitera hanyuma turebe ko twa- twamagana iki ki- iki kibazo kikagenda burundu Nka- nka jewe nk'igisabo mbere noca nsaba nk'igitekerezo canje yego nuko ho- hoba umunsi uku hariho umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi Mhm.
umugabo yarakwi- hari hakwiye kuboneka umunsi by'ukuri aha- uwo umunsi abagabo nabo bovuga nti uyu munsi ni umunsi twigina ubwigenge bwacu ku gateka kacu kugira ngo kubera ko hariho benshi n'ukuri bahohoterwa yego urakoze cyane bonifasi uyu muvandimwe ati abagore baranywa bagasinda bakata abagabo babo Eh, nagira ngo muri makeya mumbabarire telefoni ye irongeye Eh, turi kumwe uratwumva bonifasi uratwumva alo
I- ikibazo cya tekinike ntikimeze neza ariko nagerageje kumva ikibazo
Ab- o- o- ariko watwumvise
yego ikibazo nacumvise nubwo Mm.
ikibazo cya tekinike kitameze neza Ye, nabyumvise nanjye harimo rwose birimo gucika ntabwo te- imirongo irimo kutubanira yego nugu- tubwire rero ah, banza utubwire iki- ni muri muri makeya ikintu cyaba gitera icyo- icyo- ikibazo mwabonye ku bagore ah, bahohotera abagabo byaba biterwa n'iki ni ubusinzi
mbo ni- ubusinzi ni kimwe mu bibazo
ubu urabasha kutwumva
mu batanywa mu badasinda usanga hariho izindi ntambara mu rugo hari ibibazo bimwe bimwe twabonye bituma abagabo bahohoterwa mu rugo icya mbere iyo abagabo eh, n'abagore eh, bakora akazi hanyuma umugore akaronka umushahara munini usumba uw'umugabo rimwe na rimwe mu ngo zimwe zimwe biravamwo ko umugore aca yigarurira ibintu byose avuga ko ari watanga amategeko kuko na kare ari nawe atanga umusha amafaranga yinjiza mu rugo menshi ibyo bigaca biba intandaro y'uko asuzugura umugabo ko umugabo atakintu na kimwe afise k'uburenganzira umugabo aka- akaba atanguye guhohoterwa icya kabiri abagore bamwe bamwe mu ngo hari igihe usanga atabona umugabo nk'uko umenga ni umutware w'urugo eh, bigatuma umugabo akantu
telefone yawe irongeye iracitse um, bonifasi utwihangane sinzi niba urimo kuvuga cyangwa se niba ubasha kutwumva ariko niba hari indi nomero waduha uyitwandikire hanyuma tubashe kuyiguhamagaraho mu gihe tugera- dukomeza kugerageza iyi ngiyi ye reka noneho reka tuganire n'abandi nabo bazi iki kibazo cy'urugomo rukorerwa abagabo mu gihe Eric na- mu gihe uh, Boniface agaruka ku murongo Eric uranyumva
Iyi turabumva Mwe- mwiriwe neza ikaze ku ijwi rya Amerika
mahoro neza murakoze Yego, iki kibazo nawe urakizi cy'abagabo bahohoterwa watubwira muri make y'uko wowe ukibona
Oh, iki kibazo ndakizi Sin- ndaki- ndakibona mu mu mibano ndetse nanje ubwanje cyaransikiye
hanyuma Yego.
i- ubwo se byagenze gute sinshaka ko um- utubwira ikibazo wagize icyo ari cyo ni ibanga ryawe ariko uh, wabigenje ute kugira ngo ubone agahenge
bo no kubibabwira si ibanga rya hatari kuko ni ibintu bishikira muri twese nta byadufasha twese ku- abantu bakamenya uko bi- bitwara
bo ibyo ngerageze kuvunagura byanshikiye ndi ku kazi ka minsi yose ubuvuzi tuba dukora ntiturare mu ngo kenshi ukasanga u- uba busabe nka permission cyangwa ikonje ugirwa n'umuryango Eh, byarashitse ntashe ku kazi nsanga umugore yifashe uko yishakiye biragaragara nza gusanga ndamufatanye n'uwundi mugabo bo bigenze uko ndamutwara mu butabera ndamutwara imbere y'ubutungane barahamagaza n'uwo mugabo bose barabyemera imbere y'ubutungane bo bagiye kubyemera kwa opeji opeji arakora dosiye hama ayirungika muri parike ayirungitse muri parike barabumvirije koko ikosa baguma baryemeye ti byarashize bigenze uko harabaye ikindi kibazo aravamo ara- aranyandikira no gwandika uwo mupfasoni ti mbabarira no kwibira ibyarashitse ntituzobisubira n'ibizingera bisubira kuba arazana umuryango w'iwabo turahamagara n'uwudutwara ku mutumba barabijamo nk'impanuro hamaca ndamubwira ati ja ngaho naco tuzogenda tuvyiga buhoro buhoro ndabe icateye ikosa ico ari co so mu nyuma ye turakumva turakumva
ego bigenze uko haheze nk'iminsi mike cyane wa mugabo mwene kunkorera ikosa ndamubwira ati je kunsaba ikigongo naco byari bitwaye kuko yaguma ntelefona n'amavoyisi yanyandikira ndacyayafise ambwira turambabarira n'ukuri ntibizosa- ntuzonsarishe uku n'uku n'uku hama ndamuhamagara ndamubwira banza umbwire ni igiki catumye basi mumenyana n'umupfasoni wanje atagira karabimbwira ngo jewe umupfasoni wawe yaje kunyitura kuko asa n'umuganga ku ivuriro ry'aho hantu iwacu uwo mugabo ngo yaje kunyitura ngo ambwira yuko ngo afise ikibazo yatwaye inda ngo atariho uri utaraja mu gakonje
Ah, umu- Ati- umudamu se umudamu yatwaye inda y'uwo mugabo
aha ahubwo yari asanzwe abigi- a- abigira kameremere ngo yari ya- yayitewe n'uwundi muhungu w'umubanyi ndetse ubu wewe amaze kumenya yuko byagiye abona aciye yomokera numva mugeze muri tanzania bigenze uko acaranya yararambwira ati yaje kunyitura kubera asanzwe ndi muganga ati ndabira uburyo twakorora iyi nda uku n'uku n'uku ibintu mwene ibyo ati hama no kuri jewe urazi ko umugenzi ntuzabibwire umugabo ati hama nanjye nasanze byanyandukiye nk'ikosa nca ndamubwira ati nanjye uraraba tubanze tugire ngo hama ngo ndabisho nogufasha ati ibyo byo kubikorora inda sinabyinjiyemo ahubwo namuhendesheje bitanu tugenda urabe ingene ugira yabimbwira uko nye twicaranye hamati tuca tumenyerana ubwo niko nibwo bugingo wagiye kubifatana mu amatelefone ukuntu ukuntu ukuntu kuri byagenze uko hama ntateze ntihasubira inyuma ndabwira umugore ati iki kibazo cy'uwo mwana ko namwandikishije nagize gute kandi nkaba numva sigwanje bimeze gute abagore muri rusange sinzi ko ari muri rusange jembona umengani hatari yankuye ati ibi bintu nabyo bikuye hehe ikosa nararyemera ikigira igihe uwo mwana jena jonzi uwo muganga yari yanyibeye ibanga arambwira ati jewe ushime no kuri ibyo nkubwiye ari ukuri genda urabe mu ukwezi kwa gatanu yaje gupimisha imbanyi naba nafotoye na logisite yapimishije mutamanyanga nakoze jewe nayo uko namubwiye gusa ati genda umugabo niyazuza washize gupimisha ubwa kabiri byitwa ko rube yayigutetse inzogira si sinzobyerekana hama umugore ndabimweretse koko yarabinyemereye ndongera ndabisubiza kwa opeji opeji arabimwemera ati ni ukuri ibyo by'uwo mwana byarashitse hari igisata ku ikomine bita ngo ni efuse narabituye nabo nyine baramubaza arabyemera no muri pariki ibyo arabyiyemerera aranyandikira u rwanda ati mbabarira by'uwo mwana nzomenya se ndamwandika ko mugo tubane hama kugera n'uno munsi yiyumviriye ko biza kuba birebire yaciye atekera arigira urubanza ruri muri sentare gusa ndashima imana kubera atanambamye birazana turindiriye icyo ubutungane buzokora ni nayo mpamvu mbona yuko umenga abagabo turahohoterwa cyane murabyumva namwe umuntu ari ku kazi aba afite umutima hamwe avuga ati urugo rurapanze rumeze uku mugo abagore abagore
none se ubwo nyuma yaho ubu ntabwo mubana n'umuryango abana ni wowe ubafite n'uwo nguwo yabyaranye n'undi mugabo cyangwa
bo uwo mwana yari agifite umwaka n'amezi abiri ni mutoya agomba kuba ari kumwe na nyina
uwa mbere nawe yari afite imyaka indwi ari no ku ishuri yagiye mu mwaka wa kabiri gusa wewe turi kumwe yaciye amunsigarana acabona ko umenga bibaye ibintu birebire yaciye atekeye arigira ubu ari iwabo n'uwo mwana ngendere ubutabera icyo bukora
bugumye ku murongo wa telefone mu gihe tugishakisha bonifasi ubwo nawe icyo kibazo wakigize ushobora kuba hari ibisubizo bimwe waha abadukurikiye muri uyu mwanya n'ubwo kitari cyabonerwa umuti waguma ku murongo yeguma ku murongo noneho ubwo tuze kuza kukuganiriza mu kanya reka tube twakiriye ambasada byemveni niko mbibona wanditse kuri fesibuke mwiriwe neza
ndabumbira mu rwanda ikarongi itsinda mu murenge wa muranda nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mu by'ukuri iyi hohoterwa mu bagabo byo ni ibintu bimaze kumenyera tubimaze kubimenyera nk'aho ari ibisanzwe kuko usanga akenshi kugira ngo abagabo bahohoterwe usanga biterwa no kunywa inzoga ku badamu cyangwa se ugasanga umudamu arusha amafaranga umugabo ugasanga rero ariyobora uko yishakiye ibintu byose niwe utanga igitekerezo mbese umwanzuro atanze akaba ari uwo nguwo ku buryo udashobora kuwumukuramo nanone rero twebwe bagabo tukareba ugasanga nitujya kubishyira hanze ku karubanda ukavuga ati bagenzi banjye baranyuzamo ijisho biragenda uko nguko ugatuza nyine ukarwuma ukavuga ati reka nemere nyine niko byagenze kugira ngo hatagira umuntu hatagira abandi baturanyi badukishamo ijisho ese ngewe nkabaza ati nta kuntu umuntu yazajya atanga amakuru ariko atari kwa kundi usanga habaye inama cyangwa se hazamo urubanza ugasanga mubisize n'ubundi ku karubanda buri wese akamenya nk'uko tuzi nk'abanyabuzima baza wenda nko mu rugo bakatuganiriza ku bijyanye wenda n'imirire mibi cyangwa ku bindi hakagira hari abantu baza baza bakinjira mu rugo bakatuganiriza ariko ibintu bitagiye hanze nanone ku mugabo areba najya kubishyira hanze najya kubishyira hanze buri muntu wese arabimenya bamwite inganzwa bamwite ko atari seriye mu mutwe ugasanga ari ikibazo rero nicyo giteraho umugabo gutuza akabyemera nyine kuko nta kundi yabigenza
ubundi uravuga uti abajyanama b'ubuzima baza mu rugo bakatuganiriza none nta bandi mushobora kwitura ngo babunge simvuga wowe bunge abagabo n'abagore bafite ikibazo mu rugo mbere y'uko kinagera kure
ibyo wenda abenshi bifashisha ba midugudu mu midugudu ariko mu by'ukuri hari igihe usanga nka midugudu aba yagiye gukemura ibindi bintu ngewe navugaga wenda nta kuntu haba hari itsinda ku buryo habaye ikibazo bagenda bakabaganiriza bakabunga bakabaza n'igitera ibyo ngibyo bitagiye ahantu hagaragara wenda igihe midugudu atabonetse ku buryo baba ari cyo baba bashinzwe wenda kuko icyo kibazo cyo kiri henshi kiri ahantu henshi cyane
ubwo niba hari abadukurikiye bazi uburyo imiryango bashobora kuyunga muri ubwo buryo ubwo haze kugira ugira icyo atubwira urakoze cyane ambasada
murakoze cyane
mu kanya ndaza kureba niba bonifasi abasha kutwumva ku murongo wa telefone bonifasi uratwumva nzi ko uhari ariko telefone yawe irazamo urusaku urabasha kumva se ibyo barimo ibitekerezo abantu barimo batanga cyangwa ibibazo
ego ndiko ndabyumva
wagerageza yenda kubwira nk'uyu muntu hari haba hari uburyo mwebwe mwifashishije kugira ngo yenda ibibazo bibashe gukemukira hafi muri uwo muryango hari ikintu mwari mwashyiraho tuvuge nk'urwego rwafasha imiryango mbere y'uko inagira n'ikibazo babashe kugikumira
mu bisanzwe twagiye gushyiraho iri shyirahamwe ari uko tubona ko hariho ibidakunda gukemukira mu muryango ibyo rero nibyo duca duhaguruka kugira ngo tubishyire ahabona bishobore kuba umuti
mutubabarire telefone irongeye iranze reka mbaze noneho eric eric uratwumva neza
ndabumva
mutwihanganire rwose telefone y'umutumirwa imeze nabi wowe iki kibazo nawe warakigize uriya muvandimwe yari arimo avuga ati ese hari uburyo ikibazo cyakemuka ntibigombe no kujya hanze wowe iyo usubije amaso inyuma ukareba uburyo wabyitwayemo sinzi uko watubwiraga bavuga ko wabigejeje mu buyobozi ugatanga ikirego umaze gutohoza hari uburyo wumva byashoboraga gukorwa mbere y'uko witabaza yenda ubutabera
ego twe nk'ibintu biba bisanzwe mu byagerekwa mu mibano hariho ukuntu ushobora guhamagara umuryango abantu babiri batatu yego ukabatura icyiyumviro ufise ikibazo ufise bakaguhanura ariko ishobotse bakagihondahonda kigaherera mu muryango mu bwo hari ibintu usanga birengeye bibarengeye muri rusange yego icyo numva ndiko ndumva ubu kubera iyo ugize ikibazo wumva twinshi nagiye kumva nk'ubu mwakiriye n'agatelefone kaguma kagorana bonifasi sinzi ko mu nyumba ndakumva ariko telefone yawe nawe itangiye kuzamo imiyaga sinzi niba wagiye hanze wari uri mu nzu
ngira imiyaga nyine mpagaraye neza gusa ngira muranyumva mbere twakumvaga neza ubu nubwo nuko hari hajemo imiyaga ye komeza
tunagiye kumva uwo bonifasi ambwira ati nyabona hariho ishyirahamwe twita rwa dorome ati dushobora kuba twogerageza tukazogufasha muri iki kibazo gusa barakwiye gushyiramo n'ingufu nyinshi kuko atari uko ndabona uminga bigiye kunanirana mu miryango itandukanye kuko icyo kibazo kiguma kigarukaho cy'abakenyezi bifata uko bishakiye sinzi ngerageje kubasaba nk'interano mu ntera kuko nagerageje kubabwira ikibazo nagize nka mwebwe mu mu nkuriye sinzi ko mwagira nk'imfashanyo mumfashisha ukuntu ntagerageza kubyitwaramo mwamukoze
reka abakunzi b'ijwi ry'amerika buriya nabo barakomeza gutanga umusanzu yenda hari uwakubonera igisubizo cyangwa se inama yaguha kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana ikibazo cyawe ariko ibyo ari bibase ndumva aho ngaho muri iyo asosiyasiyo cyangwa se uwo muryango ome ande teresi ndumva bashobora kuba baguha inama zirushijeho kubera ko bazi n'ibindi bibazo byagiye bivuka n'aho ndetse bakakubwira n'uwo wakwitura uko wabikurikirana ndumva bonifasi yari yaratubwiye ko bafite n'abanyamategeko bakorana abo nibo bamenya uko ikibazo gihagaze n'uko n'aho wagana
yego uwagira icyo yonera yonera kuko ni ikibazo kidasanzwe uriko urasanga ikibazo gitera byose gituma n'umutima uhagarara ni kumva byadutse mu nyuma waramaze kwandikisha umwana muri eta sivire tuba umwana nigwanje ukaza kumva mu nyuma ati suba iwawe n'umufasha nimubakanyanga kubwira ati nyabona ubu suba iwawe wamubaza ati nuwande akakubwira ati nuwa naka waza kuraba naka amaze kubyumva agaca yiruka akaja inyuma y'igihugu kandi aho rero mu kuja inyuma y'igihugu usanga atana cyangombwa na kimwe agiye atwaye ari ba bantu bagenda mu binywabi ugahiga umuntu iyo wamubonye ukamubura ibyo bintu barakwiye kubihagurukira bakaraba yuko bogerageza kuza baradukingira kuko ni kwa kwigamba ugasanga umuntu ariko arakwigamba ko mu myaka iza bivanye n'ingana ibintu byagenze gusa ndashima n'ubu ndongera gushima ingingo ubutungane bugeze ko uko bumaze gufata ikibazo mu minwe bukavuga ati rindiye turiko turaciga umuntu arashiramo ako kurema tingira bazoma igisubizo nyagisubizo murakoze
urakoze cyane sinzi niba ugifite akanya ukaguma aho ngaho ku buryo abashobora kuguha inama cyangwa se igitekerezo baza kukikugezaho mu gihe turaba twakira abandi ku murongo wa telefone niba ufite akanya wahaguma cyangwa se niba wumva hari ibindi hari izindi nshingano ugiye kujyamo watubwira nabwo
bakurikirana nabyo ndashaka igitekerezo cy'abandi kuko umuntu avugwa n'abandi yego urakoze cyane reka guma ku murongo rero reka twakire inosa inosa uranyumva
ndakumva wiriwe neza urahagana he
ndumva neza ndi mu gihugu cya kenya mu ntara yitwa kakamega yego yego mumeze mute aho ngaho
turashima nyine ibintu by'igihe nyine biza bihinduka ibintu byose ibiciro biduga bihindagurika
ye ufite igitekerezo umutumirwa twari twabazaniye telefoni ye yakomeje kutunanira uko agiye kuduha igisubizo harazamo urusaku ubwo rero muratwihanganira mutange inama n'ibitekerezo nk'uyu muvandimwe Eric ya vuza ibyamubayeho yifuza n'inama zanyu ubwo niba hari inama mufitiye wayimuha hanyuma niba hari n'ikindi gitekerezo wifuza gutanga ku bijyanye no kuba umuntu yakumira ihohoterwa rikorerwa abagabo cyangwa se kugishakira umuti nabyo wabitubwira umwanya ni uwawe ubwo igitekerezo nahawe umuvandimwe wanjye niko iyo umaze gushika umugore wawe umufasha wawe akabyara umwana atari uwawe yo yo kwifata rugabo akarera uwo mwana kuko umwana w'igihugu umwana ashobora kuza mubera umugisha maze bakarera mubyaye mugabo ashobora kumubera umugisha kuko ntashobore guca amufata nabi atari uwiwe cyiza umwana amurere nk'uwiwe yiha amahoro ama yiba yibagise no mufasha wiwe ashobora guhinduka ashobora guhinduka ibyo ni byo ubuzima bibaho ndetse n'urugo
urakoze cyane kuri icyo gitekerezo rwose ubwo eric araza kutubwira icyo uko abyumva ariko umwana koko ntabwo ari we wagombye kwishyura amakosa y'ababyeyi kandi nk'uko yamureze azi ko ari uwe n'ubundi urwo rukundo yarukomeza
akomeza amurera nk'uwiwe amwereka urukundo ntamwereke ko atari uwiwe kuko umwana hari igihe azamufasha ageze mu bigero ntazi icyo imana yateguye icyo imana yamuteguriye
yego yego hari ikindi wifuza kongeraho cyangwa kubwira abadukurikiye
hari ikibazo twenda kugira abakobwa b'iki gihe ashobora kugenda ku muhungu abona afite ubutunzi yiyumvira ko iyo bago bana bakore bose bagabura ubutunzi benshi n'ibyo bafite bakora bizinesi z'urugoro bajyana kubaka ariko umuhungu naho ari nk'umuhungu uruhande rw'abagabo igihe aba ashaka kubaka nasenga imana abaza imana amenya umugambi w'imana aho nawe yojya mu nzira nziza ntabyo n'ibishobisho cyangwa akunda umuntu umwe nabona nyine umenya n'uwisi nasenga imana abaza imana ni mu gihe cy'umuhungu atarubaka aho umaze kubana n'umuntu yubatse naho uramusengera ntayafunde imbere y'imana imana irashaka kumuhindura kuko urugo urugo rufite ibibazo byinshi urugo rufite ibibazo byinshi bitandukanye ndagushimiye kuri izo mpanuro hanyuma aho muri kenya namwe murabibona ibibazo by'ingo zisenyuka cyangwa zihura n'izi ngorane turimo tuvugaho
ino nta namba mperereyeho abakobwa bagenda kubaka ku bahungu bikorera ibintu by'ubucuruzi arondera ikintu azokora ku muhungu atakibona ntakuzako amusanga ari uko afite imari afite amafaranga amusanga ari uko afite amafaranga
ashobora kuza umubana abona ko afite amafaranga cyangwa abona azoronka inyuma ntabyo bimaze kunshikira ugasanga nk'umukobwa twajya ku bana ashaka yuko byo mugurura pasera nkamwubakira hama bigaca bihera nta kindi kintu aba ashaka ho nibyo kubyara niho bimubwira ibyo kubyara niho wabwira niba baraciye ubwenge niba baraciye ubwenge n'ingorane azi iwawe agiye ko hari amafaranga azaronka ari kwishimye cyane mu gihe gukora nta kindi kintu kuko bica bisaba ko umuntu asenga ajya mu ruhande rw'imana umaze kujya mu ruhande rw'imana imana ikiguha we yaguteguriye ajyanye n'ubugombe bwawe ibyo nibyo nanone nk'umuhungu atarubaka yisunga imana bisunga imana
urakoze cyane kuri izo mpanuro inosa twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku bibazo by'abagabo bahura nabyo mu ngo zabo bahohoterwa n'abo bashakanye reka twakire Elias uranyumva
yego ndabumva urahagana he
ndi mu kayanza aho bita muri komine kabawe zone ya rukazi mu buraruka bw'uburundi
ufite igitekerezo wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya amerika
yego ubwa mbere na jaka nubwo nubwo porogaramu ya tekinike yagumye igorana umutumire nagomba ndanze kumubaza neza neza ahantu ari ahantu bakorera neza icyicaro barimo muri komine kanda kugira ngo tuze tumushikire tugire icyo tuganiriye hanyuma rero njyewe ihohoterwa ry'abagabo abagabo barahohoterwa rwose rwose rwose icyo no mu kibano mbayemo mpora ndabibona ingorane ihari ni wituye ubutegetsi buba bukwegereye ntibubwumviriza bubona ko umugore ari we ari mukuri buri gihe icyo ari cyo cyose kuko ngo umugore ngo nta ngo ntigahohotera umugabo hanyuma aba abadame burya bagize ibintu by'ubudahangarwa bidasanzwe aho leta ibahereye ubudahangarwa budasanzwe yuko ngo ari mwengo nibo bari hejuru ya byose burya rero na leta ikwiye kurara ikaraba ukuntu yogarukira ku bagabo kabisa burya abagabo barahohotewe cyane rwose cyane rwose ndabibona baranapfungwa bazira abagore babo
ntacyo bakoze se aho ntibafunga babahohoteye
urumva iyo aguhohoteye ahubwo baca bahindukiriza ngo ngo umugore ngo guhohotera umugore ngo arafise ingufu zotuma aguhohotera ugasanga rero niyo ngorane ihari burya abagore barabarengesheje cyane nicyo gituma batacubaha abagabo jewe womerereye ndabibona kandi no mu rugo na jewe rimwe rimwe nza ndabibona biranshikira uretse kenshi rero ntitubiserura ngo tubishyire ahabona tutwira ibanga amayira ya nyana agatemba ajya mu nda kubera namengo nta kirengera cy'abagabo dufite ndumva abadamu ahari twese dukwiye kwikubita agashyi niba ari uko bimeze kuko ndumva ariko n'ubundi ngo ntazibana zidakomana amahembe niko mu kinyarwanda babivuga ubwo no gushakisha
no mu kirundi uwo mugani uriho ego ntazibana zidakomanya amahembe kandi ntituvuze ngo n'abagabo ngo turera de uya ariko birashyika n'umugabo ugasanga arahotera umugore kabisa birashyika ariko rero abagore muri kino gihe ntibacubaha abagabo hariho abasanga abo usanga bitwaza ibintu by'imishahara bitewe n'akazi aba arimo ntiyubahe umugabo ahandi naho ugasanga nkomerereye abadamu aragiye iwabo iyo avuka nimba bishyitse akazana nk'amafaranga y'ibikemanyo baba babahaye bakagurisha nk'amafaranga agaca ahera aho rero agusuzugura ngo ubu ngugizwe n'ibintu nazanye nikuriye iwacu ngo nta jambo bwifite ngaha ugasanga bibaye nabi cyane
ibibazo bitoroshye
ntibyoroshye cyane ni ukuri n'ibyo ukuri turabibona ahubwo leta mwoto tuvugira mukatubariza leta amategeko natwe bakazishyiraho amategeko agenga abagabo arengera abagabo kuko abagabo bamwe hariho n'abiyahura kubera abagore akiyahura cyane agaturuka komoka akagenda umugore ibintu nk'ibyo
icyifuzo rero ni uko leta yareka gusa nk'aho ikingira ikibaba abagore noneho abagabo nabo ikabumva igihe bafite ikibazo ikacyitaho ikagishakira umuti
ego ego nuko yoraba ikajya hagati na hagati ntihagarare ku muntu umwe hanyuma rero bakaraba ko botorera ikibazo umuti w'iki kibazo cy'abagabo kabisa bararengano cyane
reka dusabe bonifasi niba dukurikiye bazakore ku buryo iryo shyirahamwe ryabo ryareba ukuntu ryakwegera ubuyobozi cyangwa se n'abandi badukurikiye n'abari mu rwanda cyangwa n'ahandi bajye begera ubuyobozi babasabe ko ijambo ry'umugabo ryakumvikana
ijwi rigashyika kure kugira ngo turabe ko abagabo nabo bogarukirwa kuko baramerewe nabi cyane bonifasi nasaba ko iyo turangira neza neza nk'abari kabarore ahantu twozoja twozomurabira kugira ngo neza neza ikibanza bakoreramo kugira ngo tuze tumushikeho tumuturiza tudufise
cyane ko yavuze ko abagana bose abagana iryo shyirahamwe ome ande trese cyangwa umugabo mu gahinda bose barabakira
ego binashobotse duha n'akanimero ka telefone tuza turamutoraho kugira ngo tumutelefone tumubwire ingorane dufise ndaza kumugezaho inomero yawe hanyuma ubwo azakubwire
yego yego
urakoze cyane
yego namwe murakoze murakoze cyane mubandanye kutuvuganira ni mwe mugomba kwivugira ariko rero ahanini mukishyira hamwe ndibaza ko byafasha hanyuma namwe mukaduha ijambo tugashyikana ijwi ryacu kure kugira ngo abatwumva bashobora kutwumva batwumve rwose turabikora kandi twabikoze ni mu bikenera tuzongera
yego yego urakoze cyane
yego namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku murongo wa telefone dufite fideli uranyumva
ndabumva neza uri mu rwanda hagana hehe
ubu tuvugana ndi mu rwanda hano mu karere ka gasabo aho bita imasoro masoro mwiriwe neza
tumeze neza rwose nta kibazo akazuba kari kuva
igitekerezo rero cyangwa sinzi niba navuga ngo ikibazo kuko nta umutumirwa yavuye ku murongo kubera hazagamo urusaku muri telefoni ye ngo wabyumvise niba hari igitekerezo wifuza gutanga hari abakomeje kugenda bavuga ibibazo bihari abagore babatera inama cyangwa igitekerezo inyunganizi watanga ni nziza
urabona nkanjye ndacyari urubyiruko ndi umusore ariko nyine aho muri sosiyete tugendamo tugenda ari abo bamama turagenda tugenda twumva ibyabo n'abapapa nabo ni uko nizere ko bataguciye intege ariko nizere ko bataguciye intege ukazatinya gushaka
aya ntabwo byanca intege hari umuntu wari watwandikiye kuri facebook avuga ngo urwishigishe yararusoma ngo none rero nizere ko bitaguciye intege
oya ntabwo byaciye intege buriya rero igitekerezo nge nari mfite nkeka ko buriya kuba umugabo yakandamizwa n'umugore we ni impamvu ni impamvu wenda z'amakimbirane y'umuryango baba bagiranye kuko buriya ntabwo yakwitora ngo agukandamize cyangwa agire ikibazo kindi mugirana nta mpamvu yabiteye hagati aho rero umuryango umuryango iyo mwashyize hamwe mukumvikana amahoro araza rwose mu muryango nta kibazo ntacyo biba bitwaye cyane ko nyine hari n'abagabo usanga nyine babihisha kandi mu miryango yabo nyine babikorera ugasanga nyine barabahisha bagatinya kubivuga mu ruhame bakavuga ko wenda cyaba ari igisebo kuvuga ko wenda nk'umugore yamugobiye
urumva nicyo bakomeje kuvuga nyine bati ntabwo ubigumisha imbere ntushaka ko bijya hanze noneho ibibazo bikaba byagera n'aho birushaho gukara hakavamo na bya bindi bavuga ngo harimo n'abicana
cyane cyane ko nk'uko hari n'abatinyuka bakabivuga ugasanga niba baganye nk'inzego z'ubuyobozi ntibabumva ntabwo bahita bakumva cyane nk'uko bumva umugore
icyo nacyo bakomeje kukigarukaho
kuko ubu ngubu urugero ushobora kuba waserera n'uwo mwashakanye wenda utanamukubise ari uko mupfuye akabazo runaka umugore agahita yihutira mu nzego z'ubuyobozi akavuga ko umugabo yamuhohoteye ugasanga nyine umugabo abirenganiye ahise agenda kandi nta n'ikintu yamukozeho ni uko nyine ari akabazo gatoya bagiranye ugasanga ku mugabo nyine kabaye karekare ariko umugabo we ako kabazo yakagira yakageza mu nzego z'ubuyobozi ugasanga ntabwo yakiriwe neza nk'uko abagore bakira aribyo bituma bicecekera
nicyo gituma rero usanga abagabo bicecekera nyine bakavuga ati zayanikije kira nyine nta kundi imana ntizamenye ibyanjye
ngo rero ni ugushishoza hari umuvandimwe uriya uri muri kenya ndumva rero atubwiraga inosa atubwira ngo ko hari ibyamubayeho nawe ko umuntu yaje afite ibyo yishakira nawe no kwitonda bwo utari warushinga ukareba neza uretse ko ntawamenya ntawamenya uko bigenda iby'imbere biba byifashe ariko ku bwanjye ndumva haburamo ikintu cyo kuvugana hagati mu muryango
ni ubwumvikane nyine buke buba bwabuze mu miryango ari nayo mpamvu usanga n'ingo z'iki gihe nta kurambana ziba zifite icyo kibazo rwose cy'ubwumvikane bukeya mu miryango cyane cyane twebwe urubyiruko turi kugenda twubaka usanga usanga cyane cyane nk'izi mbuga nkoranyambaga ugasanga nk'ubu ngubu ngiye kuri fesibuke mpuye n'umukobwa w'i nyagatare ndi i kigali cyangwa w'ahandi w'ahandi kure cyane
ni w'ahandi kure cyane cyangwa tuye mu bindi bihugu turandikiranye ntiturabonana n'umunsi n'umwe ugasanga duhuye duhita tubana urwo rugo ntabwo rwabana neza handi nyine amakimbirane aturuka kuko ntabwo uba warabonye umwanya wo kwiga imico ya buri mugenzi w'undi ngo umenye imico ye ariyo mpamvu leta y'u rwanda usanga nyine ari byo bintu iri guhagurukira cyane igenda irwanya ibintu byaba guha abana amatelefone bakajya mu bintu bibarangaza cyane
reka ngushimire cyane rero umusanzu wawe muri iki kiganiro fideli ugira ibihe byiza
murakoze cyane munsurize abantu batuye akarere ka nyaruguru babwire rwose dufite amasegonda makeya abantu batuye akarere ka nyaruguru by'umwihariko umurenge wa ruheru na nyabimata Naba- harimo ababyeyi banjye na bakuru banjye Do- ndabizi neza bakunda muri isangano bari kunyumva ndabasuhuje cyane n'abantu bose bari mu isantere ya ruheru bose ni fidele ubasuhuza nanjye niho mvuka nari nari nibajije impamvu ari buhisemo ndabyumvise
Eh, niho ku ivuko yanjye Eh, urakoze cyane rero ubwo twizere ko babyumvise Eh, reka twakire noneho john arias yahaya uratwumva neza nuka nuka Ah, urahagana hehe
mucankuzo burundu Mm. mumeze neza Eh.
mu cyankuzo
yego Nuko ni- hanyuma se iki kibazo cya- cy'abagabo bahohoterwa naho kirahari
ino o cyari gihari mu rwego baragitoreye inyishu ariko si cyane rwose ubu eh nuko ubwo rero wowe utuzaniye igisubizo bagitoreye inyishyu gute rero
eh barajya hamwe bakaza barahanura babatu batuma ko nyene abantu kumba babahanura Mhm. ni ukuvuga ko Eh, ikibazo bakaba- cyabo babaga bakivuze cyagiye hanze atari bariya bavuga ko ah, hari abatinya kubivuga kugira ngo badaseba bataboneka nabi Eh, muri baba sosiyete eh baba bagishikirije hanyuma bagaca babatuma ko bakabahura Mhm.
eh hanyuma nyene baza bara- barasansi bagira sensibilisation guhanura Mhm.
eh bica biravamwo ubuntu bivugwa cyane rwose ahantu hehe nuko Ah, hari inama washakaga gutanga cyangwa igitekerezo muri makeya tugana ku musozo
oya jewe ahubwo nasanze byose basa n'ababivuze Mhm.
naciye numva umengo naco nashaka okay sawa urakoze cyane reka ivuga ijambo rya nyuma turihe erike Ah, erike uracyatwumva
nibwo ndabumva cyane dusoreza iki kiganiro rero mu kanya gatoya dusigaranye umunota umwe dusigaranye hari abakomeje kugenda bavuga ibitekerezo batanga ibitekerezo ah, i- icyo wabivugaho ni iki muri make
ngo muri make nagerageje kumva impanuro za bamwe n'abandi Eh, bavuga ku- cyane cyane hariho umuntu yashyize ku byambaye ko ambwi- avuga ati numva nk'umwana atoba inzirakarengane ibibazo nyine byama byabayeho mu miryango wakanyisha ugafata umutima ukavuga ati reka ndabe amahirwe ya nyuma mugo nyakubahwa mwa- mwaduhaye kwidagadura icyo nogira norenza ko mu gusozera je mbona nk'uko wavuze wo mucanguzo ngo barayitoreye umuti ngo ubu ntibikivugwa cyane nohaguru nokoma amashyi mvuga ati no mu ntara y'akayanza babihagurukire kabisa babihagurukire turabe yuko twokoroherwa mu mutima na cane cane ko tugira imana n'uwo mushinga ntaye bonifasi naho agatelefone katabashije kuguma ku murongo ari imvukira y'aho mu kayanza arabe ko iryo shirahamwe borishikana kure bogira n'ababafashe mu mugongo hama bi- bikagenda neza kuko birababaje birababaje kumva ngo uri- uriko urarera umwana utabyaye birababaje kumva ngo umugore wawe yigenza uko ashaka kandi aga- akaguma kwigamba ko numva naho bishitse ku musozo muriko muraheza ibiganiro nu- numva umenga mwozogira mwozorutumira no mu kindi kiganiro kizokurikira kugira tugire ico dushikirije kuko byogenda bidufasha murakoze urakoze cyane tuzabikora hari n'abandi bari batuhaye amanomero yabo ariko tutabashije guhamagara kubera ibibazo bya byo ku buhanga bw'ibyuma ariko ubutaha twizere ko bizatungana mwakoze cyane rero mwese abagize uruhare muri iki kiganiro n'abamfashije kukibagezaho cornelius na shadrack hamwe na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi sinibagiwe gushimira kandi nduwimana bonifasi wari umutumirwa wacu mukuru muri kiganiro nubwo telefoni ye itakunze mwese mugire ibihe byiza